65 yuunivarsiitii finfinneetti barataa injineeringiitti digirii lammeessoo barachuu jira jabeenyaa fi qaroom qabnu biyyatti darachuuf kitaaba barreessee jedha kitaabii isaa kunniin seena booranaa barkum tokkoof dhibbi ja'a keessaa jalqabe kitaaba kana dhiyoo galma barkumee keessatti eebbisiise mataan kitaaba kana abuuru abuuruun maqaa akka akka qabaa jedhe yoo waan akka akkaati walitti ilaalan jaataniin gaafannee finfinnee bilbilee gaafannaan.
Abuuruun waa barbaacha waan barbaaddeemaan yoo kenniisa barbaadan taate abuuruun sababbinni taate yoo ammoo waraan taataa waan nama deemuu jira laalanii dooyaa taate yookaan ammoo barbaadmarra bisaanii haheeyyaayitii lafa waa barbaaduu jechuu eksploreeshin tochuu jechuu abuuruu jechuun.
Maan akkan barbaaduu jirtu kitaaba kan keessatti.
Waan hedduu laftuu heeyyaan tuniyyuu eessa maanta hee jira. Warri heeyyaan sun aadaa akkamii qaba? Warri heeyyaan sun tinni isaa maal fakkaata? Ayyee wanni achi keessatti ammoo waaqi namaa hin dagansaan muka taatu, buuyyoo taatu, bineensa taatu maani jira? Finni lafta namaan fakkaata? Waanni achi keessatti barbaadan sunini waan dhuuga barbaadu kan kee jirti.
Warri abuuruu yaa'e fardoo guurrate karaa afuriin gargare abuuruu dabre. Kaan kaabaane, kaan kibbaane, kaan dhiyaane, kaan bahaane. Yookaan ammoo kaan ilboruu, kaan ilgalchuu, kaan mirgaan, kaan bitaan gargar yaa'e. Abbaan kitaaba kan barreesse jaatanii bonayyaalleen yaadaan fardoo tana tokkum keessa gulufsiisaallee dabree jedha. Abuuruun tunin booraan ardagaa yooti kaate. Karaa afuriin gargar baate. Karaan abiraan kun kam?
Abuuruu gaayirraa karaa afur gargar baate nama kudhan lamaati. Namni kudhan lama kun hunduu sassaabiin kallatti abiran yaate warri gaayoo karaa mirgaa kaa'e karaa. Dhiigoo kan keessa yaa'ee dhiigotti booran bar xaaliyaana durii maanta taa'ee dheeraa waan malee qoratee dabree asumaan tula weebii kan keessaan madda reeree kanatti kan farda yaatan armumaan taattee galaan daawwaa taattee karaa nageellee booranaa cunaan galaan gannaalee taattee tulluu nam duriitiin duuba ruqulleen achiin ol deebi'ee karaa olii wilboruutti deebi'ee lafa achiin mirgi deebi'ee abuure warri kaan ammoo karaa wilgalchuu yaa'e sooddirri yaa'e. Asumaan karaa koophee madhachuu ka tulluu fardaa ka magaadoo harmi deebi'ee garjilloollee godhachumaan taakkee lafa marda keenyaa guutuun magalaan boo'ichuuf yaa'e warri kaan ammoo karaa bitaa yaa'e asii karaa goorilee haa miyoo arda jilaa kana asumaan golboo bu'ee saakuun waa sombuun baasa garbi achi dabree achi gaddeebi'ee halboruu yaa'e harmooda borbor kanaan siin karaa tulaa goofala'eetiin. Ittiin boruu acheetiin hurna addatti dhaabdeetu ma'eera akkan dabree warri kun garkallatti abiraan gargar yaa'e warrummaan sun ammoo Oromoo ballo qifaan walitti dhufee Finfinnee irrallee Oromoo walloo raayyaa karaa mirgaa Oromoo karaa wallagga macca tuulam haam goojjan matakka lahan asillee warri tuumbaanaa haararge berqi fayyuu kallatti abirame akkan gargarii abuure.
Bari kun akka baraatti akka herregaatti sila barham jenna.
Akka herregaa wanni kun waan bara kudhan ijaa. Soddoma as kudhan ija afurtama kee jira.
Kitaaba kun kan kunin gubbaa yoo ilaaltu maal argita?
Yoo karaa gubbumatti kee yadde giloobiitti yookaan wanni kaartaa keessa mul'ata. Keessatti ammoo jaarrolee abuuruu taata. Giloobii sun keessa horiisutti afardoolee gubbateetu mul'ata. Taatee booqe sooddaatti achumaan mul'ata. Baddaareeroo dhaattu mul'ata. Finfinnee lafa Oromoo malee yookaan lafa gara baddaareeroo hammanii lafa dhibi hin jirre. Furaa qoodanii fi. Finfinnee qaqaataa guddinaan garsaarii jirta afaan ammoo laf dhibiillee guddoo keessumu gara boorana kan guli jirtu oromiyaa kana jira gama ammoo dudduubaatiin kaartaa boorana kingdem dureedhaan kan lafa gaafa koloniin dura ka boorana kingdem mappisii yookaan kaartaa isii tottaate laf Itoophiyaa laf Keenyaaf laf Soomalii jidduu jechuudha amma biyyam gargarchiisan san sadeen jidduu isaa mul'ata achi keessatti ammoo wanni qorame. liibani dirre gannaalessa gammalkaa saafuwaasoo boybombaasaa malkaa dhugaan dhanga malee dharraan taane takkaa'edha. Achuma keessatti ammoo boruu madhaan bitan booran boruun bitan boboorra irraa balee qummilaaf baddeen bitanii jedha. Kun waan fula duuba ture.
Kitaaba kan kennamu abbaa dubbisettuu waan cuqee jira keessa beekaa immoo xiqqaattullee waan nu keessadhaan dhabnu qabna. Waan sooddilaan lafa qabna.
Tokko gaafa. Duri booranni dubbachuuniif waan ammaan tana tokko gaaf durii sun boruu madhaan bitanii booran boruun bitanii boboorraa irraa bali kumlaaf baddeen bitanii jedhsuni har'a lafti ammoo baduu jirti namallee kennanii bitu dadhabuu jiran hidhiin nama gubbaa taa'ee dhoowwa jedhee waan laf mooyyale ka fudhatanii waan ilboruu warda jila kaliibanii ka fudhatanii kan duraan abbaa malee abbeeraan qabu dhiira warda liiban keessa kun abbaan liiban dhufe fula qubatanii qabu kormi fiiltuu qaluuf hadachaa yaa'ullee nam jala fuudhiyyuu hin qabu gartu ardaan waare dhiirti waarte dhiirti waarte laf waarte galchi dadhabdee jedha maaliif duub ka'ee dubbidduuf jira kun nam dubbisetti argata.
Yoo iddoo abuuruu yaata abuuruun mis garte jenna abuuruun oma mis garte oma garte.
Abuuruun abuuruun lamis garte duuba abuuruun sun waamamaa waan akkata gurguddoo amma qada'uu danda'u. Sun keessa lammii amma qada'ee abuuruun hara tokko yaata doyaatu golyaa oola oodha argite.
Eh?
Golyaa oola oodha argite.
Eeyyaay.
Goljaan oola oodha hummaan itti duuba gaafa abuuruun galtaa wal gaafatte. Abuuruun dhibiin ammoo harree lafa daalaa keessa. gabbinaan socho'an ta'uu duf dhiibta argite.
Lafa daalaa lafa goggoddu qolqola.
Goggoddu illu billuunuu binfuun qolqola.
Eeyyaay.
Waan lama duuba keessa tokko dhibee mataa dha'e eel sadii ka wal biraa kaka moggaa lamaan walin yaa'u kaka jidduu duwwaa.
Eeli lama walti yaa'a. Ka jidduu gogaa.
Ka jidduu kaan duwwaa goga. Is bisaan ka gamgama kaan walti yaa'anii kuma duwwaa ta'a. Tokko keessa farda farda arda misa hajig hedheedu.
Arda dooti misa?
Aduuf kan waaluu dhadhame. Ardaan akka malee misa waan baay'ee jiru. Ammoo farda achi jirtuun haaluu hin jiru. Hawwiyyuu hin danda'u. Waan nuuf hummaanii aduuf jaadhaaf gadan dhaala ta'e yookaan dhaala ta'e gaafatan. Wanni isin garte galte hummaanii.
Arma jiti.
Fardi summaanii indikeeshiniin fardi achi hedheedu halafni jirmaanii.
Ana abuuruun achi yaad summaan argite.
Eeduu warri kun jaaroleen qarayyuu waan dhaamatte waan argitan tokkollee maminaa ardaa abuuruyaa tan tokkollee hanqatinaa waan argitan cufa qalbeeffadhaa jettee waan argiteef warri sun qalbeeffatee galee fardi kun maani jedhanii gaafatanii jaarolee gaafannaan diif jaarolee waan jette fardi lafnisaa haa arda kan ka'e dheedu kaduu baaluun kaan kun nama kaaniin odoo harka qabu waan isa suni itti fidamuutti hin jirra hawaan sun abbaan dhibiin fidamuu ni jiru aduu keessa harka qabu haalati. Misi sunin farda Oromoo bakka bu'ee fardi haalati sunin uummata Oromoo hagurraan uffatee lafaanii qasa argisiisii jedhee jaaroleen akkan himte.
Kanaafuu wanni kun waan hin dhaalee dooyyoo gaafatanii gaafatanii jennaan tan jedhe. Meen dhaalee dooyyoo nam hin beeknee fi eenyu maan hin beekanisa.
Dhaalee dooyyoo abba gadaa boorana diddami sadeessoo. nama akka malee lubbuu bule waan oromiyaa kan booranii jechuma dhufe bir finfinnee kan cufayyuu lafaan hor finfinneedhaan ta'uun naallee dhibaayyuutti naqatan tan cufa dhibaafatu akka aadaan tun cufti taata nam tolchaa ture abba gadaa haa akka malee wabee ka horomtoo qabu raagomaati wayima haa abba gadaa haa akkanaati nam qajeelaa gannaa deebisan kum tokkoo fi dhibbi jaaf soddoma lamaa gafurtama kan keessa nama ganna ganaa kan keessa abba gadaa boorana misabeeso ta'ee uummati fidee jechuudha. Dabalaati nama malii san baasin.
Wanni isan itti yaatan jireenyi isan itti yaatan kan fakkaataa jedhe biyyatti hime.
Eegariifinni isan itti yaatan kanaa waan ammaan tana kan jechuudha.
Kaan ammoo kitaaban kee jirti cufa himne keessa ba'uu hin dandeenyu. Gamkaanin ammoo aduu akkan qorattu fakkeenyaaf Boranaa bara kum tokkoof dhibbi sagaliif duwwaa lamaa Ameerikaan Ameerikaa dhufee jira Ellis Island. Ameerikaa dhufee jira. Eegi armaan dhufaniin duubatti footoon isaanii muuziyeemii Niw Yoork keessa hin jirti. Nullee waan kana yeroo hedduu barbaannellee waan kan waan barbaaddee argite fa'a odeeffatte fa'a dhageette.
Waan kun akka buuruun karaa mirgaa yaata argitutti dhukka eegot bar duri kudhan sagal duuba lama sun kee xaaliyaaniin booranaate gaaf xaaliyaaniin booranaat sun.
Eessatti eessatti.
Godina boorana kanneen kanas dirree kana aanaa eegootti. xaaliyaaniin bar kudhan sagal boora duwwa lama kee booranaatee dabsattee lichoo booranaallee fudhattee lichoo guyyoo galgala fudhattee lafa roomaatti hin galattee ayyuu karrayyuu habar dirgisee xaaliyaaniin booran aatee lichoo isaan fudhatte gaafate. Nadheenis ijoollee lakkisiin gaafate qaqqabdee galattee.
Lichoon sun eessa galtee dhageette?
Lichoon sun Rooma yookaan Xaaliyaanii galtee itti jaarsoleen abuuruu yaaddooniif warri gaafas dhimma kanaaf jiru jaarsoleen durseen irra odeeffannee gisiin kaasee galatteeni. garisi jaatun hin beeknu xaaliyaanii galateenii itti akka boonni gaafas ammoo achi deemee bakka tokko waan iddoo itti godhannaani wanni sun kaa mooranaatii fi kaa googil gubbaa jiru guddoo wal fakkaatti waan akka malee walitti dhiyaataati. Qabeenya akka akka haadduuri karaan jee laftan lafdam gurraacha isa gurraachitti galuu jira. Fakkeenyaaf soodduun aksumtaa Itoophiyaa gama mirgaalleen barbaadamtee galte. Lichoon abbaa gadaa lichoon Boorana Taayyuu Boorana tafiixee taduuf gaafas xaaliyaanii fudhattee akka jarrolee jettutti laf roomaa yookaan laf xaaliyaaniitti hin galatti sunini isillee waan seenaati waan abba qabaate lichoon sun maaf hin galle waan licho suni namni maaliif dhukkuba tokko illee hin iyyaafannee lichoon sun waan barbaadamu malee ettee warri abuuruu waan kan dhaamate.
Jaatanii Boonayyaa guddoo galateeffan. Jaatanii Boonayyaa barataa Yuunivarsiitii Finfinnee Maastersii barachuu jira. Nama digirii lammeessoo injineeringiin baratu. Wanni guddoon inni dhaamatu faaya keessan addunyaa dabaladha. Afaan Oromoo guddisa. Waan qabdan waan qabdan barreessa lafa naqadha. Biyyaan walitti dabaladha. Jedheetiin fakkeenyi jaatanii Ali fudhate barreessa. Waan keessan qoraa biyyaa lafaa jedhe.